o reditse motsweding fm conca bocamos thato molesankwe o sweditse go tsamaya leeto go tswa kwa cape to cairo maitlhomo e le go tlotlomatsa dingwaga di le lekgolo tsa mogaka nelson mandela ebile ke lenaane la gagwe leo le leng kgatlhanong le tshotlakako ya basadi mme o tla golagana le rona mo nako e sa fediseng pele re tlhalotse gore um gone um reo o goreng a simolotse ebile a naganne a le le kakanyo e, e, e tona yana ka gore ai o itse fa o ka lebelela sentle wena o le motho a mme o ka simolola fela wa re e ke a simolola ke a tswa kwa kapa ke a kwa khairo yano e ya no banna ba bangwe ba ke ke di gatlhamela masisi ka nnete banna ee <laughs> ke nnete e le somo mabedi le boraro metsotso moraga ura ya bobedi tla re buele le ena ke o teng mo mogaleng thato dumela eh, dumela mokwena le kae re teng le kae raitso ke siame le no ke siameng ke be ke botsa wena ebile se ka tshwenyega ka nna nna ke siame ke re no ke ka mogare ga studio se na le econo studio se ebile ga ke utlwe maruru ke futhumetse ke siame a wena o siame na oai ke tshogoretse ke imetse ebile ke amogetse um ka one mowao a ke tsena go go dumedisa baretsi botlhe ba motsweding f m konka bokamoso ke go mhm. dumedise wena le motlhagisi um mme re sile madisa le le botsamaisi botlhe le bagatsi botlhe ke lebogela tshone le re fa yone re le thapo mo lesanka charity foundation go tswa ka ga lemanyaneng mhm. a kompolelo setse o simolotse um ke tlile go simolola ka mandela day ka di-eighteen um ka di-eighteen tsa july ke tlobe ke tsa um kgato ya ka ya ntlha kgato ya dikilomitara di le dikete di le senana le bone twenty kilometers o tsamaya kae um eh, ka dinao retšhe ka dinao <laughs> ke gata ke gatoga eseng e eseng e fitsinyana baesekelenyana o trape fa le lefale o tla nna ntse o e, e goga kaka tsele otlhe o tsamaya ka dinao twenty four thousand kilometers ehe re bitsa rounding africa africa e na le fifty states eh go tse go di le thataro eh eh, eh, eh di di khane di islands hmm. ya me ke tle go tsamaya only 49 states eh tsa Africa eh eh hmm. yaanong a kompolelela gore keng se se go reng ebile o sweditse go tsaya leeto lena um ke tota se segolo ke ke mabaka a botshelo eh mo ke lemegileng gore tota mo nakong tse re tshelang ka tsone botshelo ga e sa tlhole e le se nka mo rena modimo go tlholetse sone ke sone se o bonang di eh, dipepelelo tsa bana tsa basadi dipolao tsa tsa borre le bone ba bolawa ba ba ba, ba sotlhakakiwa le o e, e, bona bomme thata ba sotlhakakiwa hmm. jaanong borre ba ba tshwana le borre nelson mandela ba lwetse gore re gololesege um eh, ga re leboga re gopola um re solomon mahlanguna re o neela botshelo ba gagwe gore a bolawe gore rona ba ba tsebeng re tshela mo nakong ya democracy re kgone go ungwelwa madi a gagatlane tse tsa setlhare se se ka golang gore rona gompieno yana re ungwele mo go tsone jaanong ra bona gore yaanong ke di-corruption ke poverty ke di-crime ke di-drugs jaanong ke re tota fela eh, eh, eh, go senyegile ka jalo thapelo ke yone e ka thusang ga ke tsamaya ka dinao ke leka go bontsha setšhaba gore um ke na le nka itlhopela gore ke bereke ke dire tšhelete ke itumele ke ne majalwa ore ke ladisane majalwa mme dilo tseo ko bohelelong ga di re tswele mosola ope ka gonne ga o a sireletsega mo sejanageng sa gago thutitogo tsa gago a di go sireletse ka sepe rona re le batho re latlhegetswe ke botho ke se re setswa re re is a moral regeneration work to honor nelson mandela re sa lebale le mme albertina sisuli e o tshwarang dingwaga di le lekgolo le hmm. yaanong dikete di le somamabedi le bone tsa dikilometara tse o tla di tsamayang ke ke ke ke itse thata gore mo tlhaloganyong ya gago go na le se e le gore se go tsenya ketsaetsego ehe thata e, e, e go na le dikgwetlho di le dintsi um segolo mo e leng gore ga o tsamayana o tlhoka eng mo tseleng mm. ene se sengwe gape o tshwanetse o itse gore go botlhokwa go emiwa nokeng o nne e, e mongwe mo facebook o nang thare thato when you risk your life you must remember o gopole gore khoso ya go nida ya go tlhoka gore se ka dira dilo hela o bo feletsa o jwa ke ditau ka re ga o ya aforika ko godimo kwa diphologolo di tabogaela go tshwane le mo aforika borwa um go na le marabele ba ka gobe go na le dintwa tse di maswe tse di diragalang ke sone se leng gore eh, nkgonne um leviticus molosankwe le nnake um mizo molosankwe ba nna gatshe le nna um ba bua le nna tota ba utlwile botlhoko yaka re le bana ba mpa ba re tota mare o raya gore wa re tlogela o dira dilo tse dintseng jalo mme motsamaisi wa ka mme mami madi a tla ko lapeng ra nna gatshe bo malome ba tlile botlhe bo rrangwane bo rremorubane botlhe re ntse hatshe re tlhalosa re buisana ke tlhalosa ebile botsadi ko bohelelong ke gopola motsadi a re um eh, bagaetsho re le lelapa um a re iphodiseng re nne moao le mongwe a ba kgouta ba banna bangwe ba mo baebeleng um eh, ba ba tsileng ba dira dilo fela e le go fela mowa morago go godisa setšhaba ka jalo setšhaba sa rona sa e, e, e, lwala setšhaba sa rona se kgakala le morena modimo ke sone se o kgonang go bona le batho re motshwanetse re motshepe gote ke morutegi gote ke moruti gote o na le seletse re bo re utlwa gote o beteletse gote o bolaile mosadi gote o dirile dilo tse di maswe mme ke dilo tse rre nelson mandela di bonetseng pele a re rona re le batho re se ka ra tlotla batho go ya ka dithutego tsa bone kgotsa ka maphatsiphatsi a ba nang le one a re tlotle batho ka se e leng se ba se motho e leng sone mo setšhabeng pharologanyo ya e dirang mo setšhabeng jaaka o le mogaisi yana ipotse gore ga o hetsa gago ke eng se yang go se dira go epola lehatshe a wa itse re moagisane wa gago ba tshela jang a o a tlhaloganya gore malapa a mangwe ga bana batsadi bana bao ba ja eng ke ba mangwe o ba ba go bua ka mentorship e go diragetseng ke ke utlwa le motseding motsweding fm e, e bua ka gore botho ga boyo ke yone kgang ya botho re heletswe ke botho right mm no etsi wa bua man wa bua ibile ibile o ka reng ka go lesa fela o tswele pele o bue o ebile o feleletse lenaneo le la rona le eh thato mo losankwe <laughs> yaanong ke a itse gore um o na le le lesika o na le ditsala eh, jaaka o ne o tlhalosa gore ba ne ba re Ah, wa re tlogela o dira se o dira se mme gone go na le se e leng gore go na le batho ba e leng gore o batla ba ithute sengwe ka leto la gago a kere ke bomang batho bao le gone o batla gore ba tseng mo letong la gago eh wa bana leto la rona eh, ke ke ke ke lebagane le batho ba borre segolo segolo eh ke ke ke rata gore go borre botlhe leeto le le na le hashtag le bidiwa 10 eh, eh, years cape to cairo walk uniting african men against women abuse re tlhalosa gore rona re le borre re ka etelela setšhaba pele re ka boelwa ke seriti sa rona re le borre beriswa go na le bo hashtag not in our name ke tsone dilo tse ke ratang gore a borre kere ga ke kgona go tlogela tsotlhe tse ke nang le tsone ke tswa ke tsamaya ke a gwaga e, e, e, lehatshe rotlhe re ka dira yale ke ya go tsamaya dingwaga di le lesome ten years ke bo ke le mo tseleng ke robala a thoko ga tsela mme wena ke bo robetse ko ntlong ya gago mme kgatong e lengwe e bong ke e tsang ke tlhobo ke e tseela wena o le monna ebile ga ke dumele re tlhobo ke tsamaya ke le mongwe ke tlhobo ke tsamaya le wena ke go rapelela o le monna ka gore ga o ntse o le abuser ga o phuthuloge ga o le monna o abuser mosadi go a ka nna wa abuse maikutlo a gago ka gore dilo tseo di na le morago tse di sa itumediseng diriswa ko morago rona re le banna re na le stress se e le sentsintsi ke dilo tse re italetsang mo go tsone eh, mme sa bohelo eh, ga ke re wa itse ra ke wokile from cape town to mafikeng le di-province tsotlhe ke ne ke bua le bomme ke re a bomme tota ba ipabalele yanong ka gore go fetoga tota ga go bonolo o ka ya di-counseling o ka ya dirang wa dirang ra bona le ba di-drugs le ba di-alcohol motho na le go treatega ba a dietega ba boela gape abuse e ntse fela yalo le nna ke le thate ke ne ke na le ditsela tse ke di tsamayang e, e, e, ke ne ke na le addiction ya gambling e e dileng gore ke robale ka ga tlase ga di-bridge ke ne ke le hobo ke ne ke tsena eh, eh, ko university ya bokone bophirima ka dropa out ka ntlha ya gambling um la bogelo ke ne ka tlhabakakiwa ebile ka busiwa le ka ditlhobolo ke a bona gore morena modimo mo o ntshireleditse ke ne ke a fetola botshelo baka mme ga o bo e fetola go batla o bo tseele matsapa o dire dilo tse e leng gore di tla go pateletsa gore o fetoge ka gonne batho ba ba bolayang basadi ba ya bo di-counseling mme ga ba seletsa e le gore ga ba ka ga go thuse sepe jaanong bomme itshireletseng ka go tswa mo di-relationship whether it's a ten year marriage ga go kgathaletsege tswaya mo dilong tse e leng gore ga di a go sotlha mo moyeng ke se ke rata maaforika borwa le monna le e, e, e, bomme botlhe gore ba ipabaletse eh, le go tsena thato molosankwe um go na le mogala o tsamayang ka ona um o re fe tšhono le tetla ya gore re ne ntse re go tlhola ka gongwe dikgwedinyana di le thataro go tloga ga ten years dingwaga le lesome ke nako e telele tota mme re sie ka sengwe re nne ntse re tlhola gore o ntse o tsamaya-tsamaya jang re nne ntse re go thuse le wena ka molaetsa o batlang gore um bareetsi ba motsweding fm um eh, eh, ba utlwe um go na le re na le facebook page e mhm. bidiwa rounding africa africa ka k ko bofelelong ka rounding africa um or batho ba ka ya ko facebook pageng e reng thato molesankwe charity foundation ke di-facebook page tsa rona mo re ke bone re updata gore re tsamaya mo kae e, e, e, le gore go diragala eng mme ga lesego la rona le ka tsamaya sentle re ka na ra dira sesego go teng ke reality show um mme le gale re tla mapele um re batla go bona gore e tla tsamaya tsamaya mme se re leng se re nang le bonnete ba sone ke di-facebook page ka rona gore o ka bona ka nako tsotlhe re re tsamaya kae go diragala kae um motsamaisi wa ka nne madi um eh, ka nako tsotlhe ke ene ke bong ke golagana le ene ka nako tsotlhe mme ke ene ka bang updata di-facebook le family ka gore ke tsamaya kae go diragala eng and then eh, ke tle go tsena mo leetong gape gone yana mo bekeng e tlang eh ke stata ko greater tau municipality ke ba laela ka gore ga nne ke dira cape town to mafikeng ba ne bang welcome bontle thata ke a tsamaya mo bekeng ya mantaga ke a bo taung um eh, ke a bo friberke eh, eh, ke a bo ke a bo bo bo bo setlagole moo ke ba leboga ke leboga di dimmasepala le dimeiara tsa teng gore ha nne ke dira cape town to mafikeng ka woko e ne re e bitsa father son mentorship work against women abuse mone re rotloetsa borre gore ba rute bana ba bone ebile ba tshele ka sekao ba tlele go goelela bomme mo pele ga bana ebile a re sa re mo pele ga boa ga bana ba tlogele go goelelana mo manyalong ka gore bana ba shebile diotse ba ithuta mo ba tsela gore go normal jaanong dimasepala tsene di a nkemanekeng ke batla go di leboga thata ebile north west bokone e, e, bophirima tota ne sa nkeme nokeng mo diwokong tse mare boeteledipele eh, bo bo tseneng um eh, ka se sebaka go go ntle tota mo facebook wa rena mo eh, re bone premier a re letlelela o montšha um honorable professor mogoro job mogoro o kopane le nna le motsamaisi wa ka memane mabe um le mogakolodi wa gage re pitsetolo le mmekomane Eh, ba ko premiers office ba nna hatshe le rona ba re botsa gore thate re ka le thusa kaeng rona re le province ya bokone bophirima re ka le thusa kaeng re go emeletseng kaeng o tlhoka eng jaanong ke rata gore state ramaphosa thumanena roma nna senganga thato mo losankwe ke tla bua le banna ka nna gore re age lehatshe gape thato mo losankwe re a go leboga re leboga nako re leboga e eh, bogatlhamela masitsi ba gago rra um mengwaga le lesome ya botshelo jwa gago go dira se o se dirang ga se selo se se le botlhofo tota ebile re ka seke ra se tsaya botlhofo um ke selo se se tona thata se e leng gore rotlhe re le maaforika borwa tshwanetse re se tseetsia um eh, re go eletsa tsotlhe tsa matlhogonno modimo a tsamayang le wena jaaka gale mo thulaganyong e fa ke laela letsatsi le letsatsi ka re modimo ke yo thato molosankwe modimo ke yo ee ke lebogile thata and then ke leboge bareetsi botlhe ke leboge botsweding f m ke leboge ditsamanaga power house bagaetso batho botlhe ba di-facebook ba bankemeng and then batho ba seka lebala gore ba ka rema ka dikatso um mo leetong le le tlhoka tšhelete e ntsi ten million for ten years yaanong re kopa ba ye ko facebook pageng tsa rona ba re etletse mo ba kgonang mo teng re lebogile ra re modimo le badimo ke bo badimo ba re robaletse tsa pula eno e tlana ka nnete thata o tsamaye sentle raitso e amen hmm. yaanong monno monno banna ke monna gareng ga banna re tlhoka banna ba ba tshwanang jaaka ene <sighs> re tlhoka banna ba ba ka gang setšhaba sa rona jaaka ene jaana re tlhoka banna ba ba itseng gore ba emetseng mo lefatsheng le la ka kwano banna ba ba itseng gore ba tletse eng mo lefatsheng le le ka kwano ka gore jaaka re bua jaaka station hashtag go senyegile kae re tshwanetse re tshwarane ka matsogo re tshwarane ka diatla re age mmogo re age re rute bana ba rona mmogo re tsamaye tsela e mmogo gore botho ba rona bo boe gape tana ga ke sala mafoko ga a sa leyo thato molosangkwe modimo ke yo